iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku rubuga rwa interineti twumvikana kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ubukene amikoro adahagije n'ubushobozi buke bw'abanyamakuru n'ibitangazamakuru bikomeje kuba ikibazo cy'ingutu ku itangazamakuru ryo mu rwanda ibyo bibazo ni nabyo bikomeje kuba intandaro ya bimwe mu bitangazamakuru gufunga imiryango ibindi ntibisohokere igihe naho ibihanyanyaza bigahura n'ikibazo cyo guhemba abakozi babyo ibi bikubiye muri za raporo zisohorwa n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu rwanda ndetse harimo n'inama nkuru y'itangazamakuru usibye kuba ubwo bukene bubangamira imikorere ya buri munsi y'ibitangazamakuru ni nabwo ntandaro y'abanyamakuru kutagera ku nkuru zicukumbuye hirya no hino mu gihugu mu minsi yashize umwe mu bayobozi b'inama nkuru y'itangazamakuru yavuze ko ibitangazamakuru bitari bike bikora inkuru zidacukumbuye kubera ubukene buba burangwamo n'ubushobozi buke bw'abakora inkuru nk'izo mu cyumweru gishize hasohotse amakuru y'uko televiziyo yari imaze igihe gito ku isoko ryo mu rwanda ya royo tv ihagaritse ibiganiro byayo mu rwanda amakuru yagaragaye mu binyamakuru bisohokera mu rwanda avuga ko royo tv yari imaze igihe kinini isohora amafaranga menshi ariko itinjiza bitewe n'uko nta bashinzwe kuyishakira amasoko bakomeye ngo bari bahari twagerageje kuvugana n'abahoze mu buyobozi bwa royo tv bahitamo kutagira icyo bavuga ikiganiro muri isanga cya none kiriban- kiribanda ku bikwiye gukorwa kugira ngo itangazamakuru ritere imbere mu rwanda kandi rikore ryunguka ese ni igiki- ni igiki gikwiye gukorwa kugira ngo umwuga w'itangazamakuru wungukire abawukora n'abawushoramo imari abatumirwa bacu muri iki kiganiro ni profeseri christopher kayumba umwarimu w'itangazamakuru muri kaminuza y'u rwanda akaba n'umusesenguzi profeseri kayumba ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
yego mwakoze bidwema kudu- kudutumira mu kiganiro turi kumwe kandi na gonzaga muganwa akaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda bwana muganwa nawe ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane egurwemo gutumira turabasuhuje turi kumwe kandi n'umuyobozi w'ishami ry'amakuru kuri siti radiyo inshuti ya bose bwana oswald mutuye yezu ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze cyane edi rwema reka duhere kuri bwana muganwa uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru Ah, mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru iyo mubonye ibitangazamakuru bifunga bimwe na bimwe ukasanga ntago bihembera ku gihe abanyamakuru babyo Ah, mubona impamvu nyamukuru ari iyihe
Eh, murakoze cyane edi Eh, nubwo hari ibinyamakuru bifunga hari ibindi bifungura ni ukuvuga ko eh, eh, politike cyangwa eh, amategeko eh, ajyanye no- no- no- na- na- n'umwuga w'itangazamakuru yemerera abac- abikorera gushinga ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru byananirana bakabivamo rero biraduhangayikishije cyane kuba hari ibinyamakuru ibitangazamakuru byinshi bi- binanirwa bidahenda neza akenshi biterwa n'isoko uko ringana isoko dukoreramo eh, kuko da- eh, iri- ni ritoya ugereranyije n'ibitangazamakuru dufite Dufite ibitangazamakuru byinshi cyane wavuga ko birenze ah, isoko dufite Eh, ikindi ni uko i- iryo soko rifite n'inzitizi ikomeye cyane yuko ah, abikorera bakabaye bizamamaza abamamaza ni bakeya cyane ariko na leta ari nayo eh, ifite ingingo y'imari ikomeye cyane igira n'uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere eh, abikorera mu gutanga amasoko yamamaza gake cyane mu myaka ishize hagiye ingingo y'imari igenerwa kwamamaza muri inzego za guverinoma yagiye igabanuka cyane ni ukuvuga ko abajya muri ab- abashora mu itangazamakuru cyangwa barijyamo ibyo baba batekereza ko bazahura nabyo uko isoko ringana akenshi basanga ari ari ritoya cyane ariko ntabwo twakwemeza yuko n'imikorere eh, yacu nk'abanyamakuru itaragera ku rwego rwiza ku buryo twahangana n'isoko twamenya uko rigenda hari ababizi hari abagenda ba- batera imbere bagaragara ariko hari aha- aha- abo abo bamwe usanga eh, batarimo gutera imbere uko byakabaye Eh, harimo n'ibijyanye n'uko nyine amakuru dutanga angana gute yari yagera ku rwego umuntu ya- yayishyurira kubera ko abenshi cyane ba- babona ibijyanye n'itangazamakuru yaba abumva radiyo abareba televiziyo abasore n'ibinyamakuru eh, nabo babigura Eh, ni ukuvuga abaturage babona amakuru eh, ku buntu rero twari twagera ku rwego se twa- twacuruza twagurisha ayo makuru meza umuturage akabona akumva ya- yayishyurira hari aho bigenda bigurwa boroboro ariko haracyarimo kuzimina Profeseri Kayumba uri umwarimu w'itangazamakuru ah, mu kazi mukora ni ugutegura abanyamakuru b'ejo bazaza kuzinjira mu mwuga wabaha- wabagirira akamaro umwuga bakumva ko ufite agaciro ariko iyo urebye kugeza ubu itangazamakuru ntago rirungukira abarikoramo ndetse n'abarishoramo ah, imari kuri mwebwe nk'abasesenguzi mubona ikibazo kirihe
Eh, eh, muri rusange muri rusange eh, nibaza yuko ahanini ikibazo kiri ahantu ahantu eh, na- kira- twagis- twakibonera mu mu ngingo esheshatu iya mbere muganwa yari ayikomojeho nijyanye n'isoko rikiri ritoya ariko riragenda ryaguka hanyuma hari n'ikindi yari avuze kijyanye n'uko wari umubajije ko hari ibinyamakuru bifunga akubwira ko hari n'ibifungura I- iryo soko ritoya ririmo rirabyiganirwa rirabyiganirwaho n'ibinyamakuru n'amaradiyo n'amateleviziyo menshi icyo kikazana ibibazo byinshi kuko ubu ngubu hari amaradiyo arenze mirongo itatu amateleviziyo arenze icumi ibinyamakuru eh, bikora ku mbuga nkoranyambuga mirongo inani ibindi bisanzwe hafi mirongo ine birenga ibyo byose kuba bibyiganira kuri aka gasoko gatoya ni ikibazo kubera yuko gutangiza igitangazamakuru ntabwo eh, ntabwo bisaba ibintu byinshi icya kabiri abashoramari mu itangazamakuru kubera izo mpamvu mugiye ku isoko rikiri ritoya baracyari bake cyane bazana amafaranga ku buryo kubera yuko nk'uko ubizi itangazamakuru rikora neza ritanga amakuru a- a- a- acukumbuye amakuru asesenguye niryo ri- rireshya abakiriya a- ishoramari riracyari ritoya icya gatatu kijyanye n'amateka aho iri tangazamakuru ryo mu rwanda rijya gutangira muri za mirongo eh, igihumbi kimwe mirongo itatu na gatatu hatangiye kinyamateka yatangiye ridatangiye ridatangiriye ku- ku bucuruzi ritangiye ku guteza imbere ivanjiri ya kiliziya gatolika n'irya leta rivutse muri za mirongo itandatu rivuka riteza imbere politiki I- i- itangaza- i- i- kubera iyo mvano y'itangazamakuru ri- rivuka riteza imbere ideoloje na politiki n'ubu ngubu akenshi usanga ibitangazamakuru ariho bizingiye icya kane ni tekinoloji tekinoloji ubu ngubu yateye imbere ku buryo abantu baguraga n'ibitangazamakuru bakeya ubu ngubu babisa- ba- babisanga ku nko- ku mbuga nkoranyambuga kandi nyinshi ntabwo zishyura na televiziyo kureba televiziyo rwanda hafi ni ubusa n'aya mateleviziyo yose ni ubusa ku buryo i- a- a- a- akazi abanyamakuru bakora k'inkuru zo bakora ntabwo twebwe abaturage tukabahembera mu ku- iyo dusoma inkuru zabo cyangwa tukabakurikirana icya nyuma ni ikijyanye nanone no kuba nk'uko muganwa yari yabivuze leta niyo ikiri umwamamazi ukomeye ariko ubu ngubu kubera iyo tekinoloji isigaye yaratangiye nayo imbuga nkoranyambuga aho inyuze amatangazo yayo ari n'ay'akazi Ura- urakoze Bibaza ura- yuko muri rus- muri rusange ibyo ngibyo aribyo bimwe mu mpamvu itangazamakuru ritarashobora guhemba bishimishije abarikora Ah, bwana oswald mutuye yezu ah, uri umwe mu bayobozi ba radiyo yigenga aho ngaho mu rwanda iri ris- iri soko ritoya aba bagabo babiri bavuze ah, nawe uri mu baribyiganiramo ikibazo kiri hehe
ya nibyo koko isoko ryabaye ritoya igihe ryasaga n'iryabaye rinini rinini kurusha wenda n'ikindi gihe bitazongera kubaho ni bibiri na cumi ubwo eh, amakampanizi cyane cyane igihe tigo yazaga tigo ni imwe mu masosiyete ya telecommunication hanyuma eh, icyo gihe nanone hari amabanki menshi yavukaga harimo na za KCB y'abanyakenya yabaga akeneye kumenyekana nyuma yaho gato haza airtel amasoko a- a- a- isoko risa n'iryagutse mu bijyanye n'abamamaza kuko ibigo binini byamamaza cyane mu bitangazamakuru hano mu rwanda ni ni mtn ni tigo ni airtel ni burarirwa a- ayandi abandi ni utubizinesi tuba ari dutoya twa tundi duzi two mu makaritsiye turi hasi cyane rwandeya usanga ushobora kuba hari yamamaza ku buryo bwa bwo kuvuga ngo mpanguhe atari ukuvuga ngo ni amafaranga itanga so isoko rero ni ritoya cyane ryarahugutse muri iyi myaka nk'itatu ishize ubwo amateleviziyo yatangiraga kuba menshi eh, ubwo nanone nk'ibyo dr christopher kayumba yavugaga bya ict imbuga nkoranyambaga aho usanga minisiteri itakijya gutanga amatangazo ahubwo ibicisha kuri website yabo bwite ndetse no kuri za twita zabo mu by'ukuri ibintu biragenda bisubira inyuma sinzi niba hari n'icyizere cy'uko bizaba byiza ah, kurusha uko bimeze muri iyi minsi bwana gonzaga ah, izo mpungenge za oswald ngo nta cyizere cy'uko iryo soko rizaguka
Eh, ure- urebye n- kuba ashobora kuvuga ama- amasosiyete yamamaza ata- abarika ku ntoki imwe urumva ni ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga ko eh, hakenerwa izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo haboneke uburyo eh, itangazamakuru yabona ukuntu yakwa- abantu ba- bamamaza kubera ko eh, sekiteri perezida abikorera bo ni bakeya cyane So, ni uku- ni ukuvuga ko ni impungenge zirahari kabisa Profeseri Ka- Yarakomeye.
Profeseri Kayumba uburyo ubwo buryo bundi budasanzwe itangazamakuru ah, rigomba gukoresha kugira ngo ah, ryunguke mu byo rikora ni nk'ubuhe wowe nk'umwarimu w'itangazamakuru ni iki ubwira abanyeshuri bawe utegura kuzaba abanyamakuru cyangwa se ba rwiyemeza muri mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu itangazamakuru
ubwo ubwo buryo ngena mbubonera mu mu ngingo nk'enye iya mbere nk'uko ubizi kubera iterambere rya tekinoloji n'inkorambara- nkoranyambaga nyinshi ubu ngubu abantu benshi bajya aho baku- basanga amakuru bashaka aho basanga aho amakuru bashaka bayasanga niyo mpamvu iyo u- u- njya ku rubuga nzi yuko niba nkunda umupira uriya akora specialization akaba we yandika ibintu akora isesengura ry'umupira nzajyayo iyo tugiyeyo turi benshi nkagira abantu benshi abantu bazaza ku- ku- kwamamaza iwanjye kuko mfite abantu benshi bankurikirana ni nayo mpamvu ubu ngubu usanga hari abantu atari n'abanyamakuru bafite imbuga zabo kandi kugira ngo u- wamamaze ku mbuga zabo kuko bakurikira- bakurikiranwa n'abantu benshi utanga amafaranga menshi icyo ngicyo ni icya mbere na nibaza yuko icyo kintu cyanafasha n'amaradiyo n'amateleviziyo gukora ibyo twita mu- mu- mu- icyo nashyira mu cyongereza specialization bagakora itangazamakuru rishingiye ku icukumbura n'isesengura amakuru batasanga aho ariho hose ku buryo ujya kuya- ugiye kuyashaka akabanza kuyishyurira ibyo bita subscription Icyo- iyo ni ingingo ya mbere iya kabiri muri kontekisite y'u rwanda njye nibaza ko muri kontekisite y'u rwanda leta igomba gushyiraho eh, ibyo ibyo nakwita eh, ibintu bireshya abashoramari muri mu itangazamakuru ku buryo babona ko hari impamvu bashyiramo amafaranga kandi iyo mpamvu nta yindi ko bakunguka impamvu ijyanye no kugabanya ko tuvuga nk'umusoro ugakuraho nk'umusoro wa vati iriya variyu adedi takisi ugakuraho ukababwira uti nimushora hano imari dufite amazu menshi ya leta tuzabakodesha ku mafaranga makeya ku buryo ushora imari muri iyi segiteri akaba afite izindi insentivu ushobora no kumubwira uti ntabwo uzishyura umusoro mu myaka itanu cya gatatu nibaza yuko niba koko leta y'u rwanda ishaka kugira ngo itangazamakuru rigire ubushobozi ku buryo bwanavugira n'u rwanda leta igomba gushyira amafaranga mu itangazamakuru pibulike ryayo rya arabiye rya leta hanyuma isoko risanzwe ntiribyiganire ntiribyiganiremo n'ibitangazamakuru bya leta n'ibyigenga ku buryo ibyigenga byo bibona bibona amafaranga ku isoko ariko ibya leta bikava mu misoro yacu icya nyuma icya nyuma njye ndibaza yuko ubu ngubu kuba dufite amaradiyo arenga mirongo itatu amateleviziyo arenga icumi ndibaza yuko n'ibinyamakuru byinshi ntabwo bishobora gutera imbere bizigamira muri iryo soko ni byiza yuko hajyaho midiya majyazi hanyuma izo midiya majyazi bagatandukanya ba nyir'ibitangazamakuru n'abanyamakuru ba nyir'ibitangazamakuru bakaba abashoramari bishyize hamwe bagakora ibyo bita puringi bagashaka kwamamaza no kwishyura abanyamakuru amafaranga ariko atari ibitangazamakuru byinshi kuko iyo babyiganiye ku isoko ari benshi ntabwo babona amafaranga kuri iri soko hanyuma n'amakuru yabo akareba isoko rya east africa kuko isoko rya east africa ni miliyoni imwe ni miliyoni ijana na makumyabiri n'esheshatu iyo mu rwanda ni hafi miliyoni cumi n'ebyiri ntabwo byabahenda bwana osuwaridi Profesor kayumba arashimangira ikintu cyo guhindura imikorere kugira ngo mureshye ababakurikira ibyo bintu ndibaza ko mushobora kuba mubizi ese hari ibyo mukora
turabikora hari ibyo avuze nemera n'ibyo mbona nshaka kuvugaho ari ibyo byo sipeshorizashoni kuvuga ngo radiyo niyi nzajya nyumva kuko nzi ko ikunda gusesengura urugero iby'imikino ubu ngubu hari amaradiyo ubona nk'atatu yahisemo gukora muri ubwo buryo ntabwo mvuga amazina yayo n'iyacu siti radiyo irimo ku buryo abanyarwanda bagizwe n'urubyiruko cyane cyane igihe kinini kinini cy'urubyiruko rw'u rwanda uzasanga kiruharira kumva iby'imipira imipira iri kuba layivu n'iyo i burayi barayogeza nubwo bageze hano cyane iya hano mu rwanda usanga yogezwa na radiyo na televiziyo by'igihugu ariko cyane cyane radiyo hanyuma ugasanga bari kogeza za seno za maniyu abo urubyiruko niho rwibera uzarusanga no mu tubari rwagiye kureba izo maci ibijyanye rero no gusesengura ibya politiki usanga yesi turabikora ariko ukabona harimo aho dusa n'abagarukira ibyagombye kuryohera abantu ibyagombye kubakurura tubigeraho tugasa n'ababyihoreye hanyuma rero ikindi kibazo kizamo ni ukureba
oswaride igituma ibyo byakabaye biryohera abantu mubireka ni iki
n'iyindi ngingo twigeze kuganiraho ni ibyerekeranye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo ndumva tutakwirirwa tubijyamo mu mizi mujya mubikoraho ibiganiro byihariye ibijyanye no kuvuga ngo abanyamakuru bakore kinyamwuga ibitangazamakuru bigire editoriyo layini zinyuranye buri gitangazamakuru tukimenyereho ko kizwiho wenda iby'ubuzima iby'ubudukikije ikindi iby'imipira ikindi bya politiki ibyo biranga bikananirana kubera ko na dr christopher kayumba yabibemerera byinshi muri ibi bitangazamakuru biyoborwa n'ababishinze barabyishingira badafite ubumenyi ku mikorere y'itangazamakuru akaba ari nabo babyiyoborera hari amaradiyo muzi namwe yavutse bibiri kane bibiri gatanu ubu asa naho yazimye azize iki yazize gucungwa nabi yego aracyakora ariko ugasanga uko yari akunzwe bibiri gatanu bibiri gatandatu bibiri karindwi siko bikimeze kubera iki yakoreye amafaranga menshi cyane kuko isoko ryari rikiri rinini rinini ndabyita n'iyo kuko ibitangaza ko byari bito byari bike bakoreye amafaranga menshi ariko ntibabasha kongera kuyashoramo barayasesagura bambura abanyamakuru ab'abahanga barigendera ibintu bisubira inyuma ku buryo iyo urebye muri iyi minsi usanga ibintu dukora byinshi bisa n'aho ari ukwishimisha amaterizime porofeshinarizimu yaragabanutse hanyuma ikindi dr christophe kandi bavuze avuga abashoramari ngo leta ibareshye leta irabareshya ariko isoko riracyari ritoya nta muntu uzi gushora imari kurusha bano banyakenya ba nation media group bari bafite radiyo yitwa ksm basa byaranze bazi maketingi byaranze barayifunga bayigurisha abandi then aba ba royo tivi uriya muherwe muramuzi ni umuhanga mu bijyanye no gukora za kaminuza ni nyiri mount kenya university ibya televiziyo biramunaniye royo tivi arayiretse agumanye radiyo royo fm ariko nawe yavuze ko agiye kuyishyira ku bijyanye no gufasha abanyeshuri biga itangazamakuru muri kaminuza ya mount kenya university ishami ry'u rwanda so abo bashoramari rero bazakomeza batinye ikindi kintu karimba yavuze buze subscription kuvuga ngo ibitangazamakuru inkuru ziryoshye ziremereye abantu kugira ngo bazigereho bajye bishyura mbere ntabwo bikunda muri uru rwanda kuko dufite ikibazo cyanuza cya copyright abantu bazajya uwabigezeho mbere azajya abyihera abandi ku buntu so ubwo rero izi opushonuzi mu mbabare ntabwo nshaka kumvikana nk'umuntu uri negativu cyangwa se pesimisitike ni ibintu mbona bitazapfa koroha kuko ntabwo leta izabuze ibitangazamakuru bishyashya kuvuka izi televiziyo mubona ngo zirenze icumi ni izo kwiryohereza inyinshi inyinshi muri zo zahombeje na ya maradiyo kuko amaradiyo yakoraga neza ahemba neza abakozi yiha gutangiza televiziyo radiyo zirapfa kontenti ya radiyo irapfa abanyamakuru baramburwa bamwe barigendera mu by'ukuri izi televiziyo zivukiye n'uturadiyo twakoraga neza twatangiye kudindira sinakereza ko mbeshya urakoze cyane oswald mu kanya turagaruka ku bandi batumirwa nabo bagira icyo bavuga kuri ibyo uvuze tubibutse ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefone dufite n'abakunzi ba radiyo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro turimo fineyasi wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ni rusizi ikibazo cyawe
ikibazo ni igiki gituma mu rwanda amaradiyo adatera imbere icyo ni icya mbere ni igiki gituma abanyacyaro batumva amaradiyo bite badusobanurira nimba ari oswari akadusobanurira urakoze
sori sori yego hari ikindi nshaka kubaza jorunalisite ni kuki abanyamakuru bacu batinjira mu bintu bya politiki baduhe eforomasiyo ziri koregiti icyo ni ikibazo nshaka kubaza uswari imba ari wose wari umuvugizi wa leta sinzi oya nta muvugizi wa leta dufitemo hano ariko ndibaza ko bose ari abahanga mu itangazamakuru kandi bakurikiranira hafi itangazamakuru ryo mu rwanda oswari hari iki kintu cya mbere yari avuze ngo ni iki gituma abantu batagikurikira radiyo cyangwa se ngo kuki abantu baba hanze y'umujyi badakurikira radiyo wagerageza kugisubiza hanyuma wenda n'abandi baraza kukunganira ku bijyanye n'ikibazo kijyanye n'uko abanyamakuru badakurikirana hafi inkuru za politiki no kuzicukumbura none se ebi rwema ko ntemeranya n'uwo muvandimwe uvuga ko abo hanze y'umujyi batumva radiyo barazumva pe barazumva njyewe nkora ikiganiro cya mu gitondo cyitwa umunsi ukeye abantu benshi baduhamagara n'abo hirya mu ntara kure kure kure barazumva yemwe n'ibi biganiro nahoze mbabwira by'imikino ababihamagaramo benshi bavuga aho baherereye ukumva bari mu cyaro sinzi rero aho uwo muvandimwe yahera avuga ko abantu bo mu cyaro batacyumva radiyo ahubwo ntibabareba televiziyo kubera wenda amashanyarazi ataragera hose aho radiyo barumva gukoresha amabuye cyangwa se inkuru mukora ntibazibonamo
oya bazibonamo kuko abanyamakuru ubu noneho nta karere katabamo umunyamakuru hari ibitangazamakuru byaje ubona bifite amafaranga menshi bisa n'ibitanagamije ubucuruzi nka nk'iyitwa keyici radiyo cyangwa kigali tude ifite abanyamakuru benshi amafaranga ishyiramo mu by'ukuri ntabwo iyagaruza ariko ubona ko ikora neza so abanyamakuru bari hose mu gihugu arabiye irabafite hose turabavugira abaturage pe ku buryo kuvuga yuko batacyumva radiyo sinzi aho byaba bituruka ntabwo nyumva kereka niba yibeshye urakoze cyane gonzaga hari icyo wavuga kuri iki kintu kijyanye no kudakora inkuru za politiki zisesenguye
yego ahubwo gitafitanye n'isano ni ingingo nashaka kuvugaho hari isano n'uko itangazamakuru impamvu rituruka ni ukubera ko n'abanyarwanda batabona amakuru amwe n'amwe kandi yakabaye agira abagirira akamaro ntabwo bijyanye no kwikumira icyo bita selofushipu ibitangazamakuru byinshi mu rwanda kubera impamvu z'amateka cyangwa imyumvire y'abanyamakuru cyangwa ba nyir'ibitangazamakuru hari inkuru nyinshi cyane babona binafitanye isano na politiki y'igihugu ukuntu iteye politiki y'igihugu cyane ukuntu iteye urumva ashyirwa imbere ibyo bita konsensasi kumvikana ingaruka bibigira ku mikorere y'itangazamakuru kubera ko bituma abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru mu rwanda bitagira isoko rya politiki urebye edi aho uri muri amerika uzi ko muri kampani amafaranga menshi abakandida babona bayakoresha mu kwamamaza politiki zabo mu bitangazamakuru urebye ibihugu nka uganda nka kenya byo muri aka karere babona amafaranga menshi aturuka mu ihatanwa rya politiki mu rwanda muri uyu mwaka nibwo hagerageje kubera ko hari kampani hari udufaranga dukeya tuba turutse mu bakandida dukeya kabisa tuba turutse mu bakandida tujya mu bitangazamakuru ni ukubera ko kuba iyo politiki itari kompetitive itarimo guhatana n'amayamito ya politiki ifite ubukire bwinshi itanga ibitekerezo iryo soko itangazamakuru ntabyo dufite biri uko biri hari aho amakuru aragabanuka n'imiterere yayo ariko n'ayo mafaranga yakaba yinjira ibindi bihugu bibona mu itangazamakuru hano mu rwanda ntabwo hari Profeseri Kayumba icyo kibazo cy'uko abanyamakuru batandika mu buryo bwimbitse inkuru zijyanye na politiki wowe ukibona ute
ntaravuga kuri icyo kibazo kambanze mvuge yuko hari ubushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko radiyo ndasubiza wa muturage wa mukunzi wanyu wabumvaga hari ubushakashatsi bwakoze na media na rwanda governance board rwanda media barometi igaragaza yuko radiyo ubu ngubu mu rwanda ariyo bumva kurusha ibindi bitangazamakuru ari nayo bakuraho amakuru kurusha ibindi none icyo kibazo kuki abanyamakuru badakora neza cyangwa inkuru za politike mu buryo bwimbitse ndashaka mvuge yuko nta nubwo ari inkuru za politike gusa nibaza yuko ari na n'inkuru za ikonome n'inkuru za ikonome ntabwo nibaza yuko zisesengurwa zigakorwa ku buryo zifasha abaturage nk'uko byakagombye kuko tuvuge niba niba nka minisitiri wa finanse asomye bize bakubwira ko yasomye bize n'umunsi yayisomye n'aho yayisomeye mu nteko ariko ntabwo akenshi bajya basesengura iyo bize bajye mu mibare
bajye muri detaye bati hano niho hari niho hakomeye hano niho hazafasha abaturage kurusha hano niho bashyize ingufu ntabwo babijyamo impamvu rero genda zibona mu buryo butatu imwe mbonza yarayivuze ni ukubera kimwe kimwe mu mpamvu na bizinesi niyo ucuruza mu itangazamakuru rigorana ni uko itangazamakuru niyo bizinesi yonyine nibwo bucuruzi bwonyine aho ibyo ucuruza ibyo bitekerezo ucuruza izo nkuru ucuruza zigira n'ingaruka ku buyobozi n'abayobora nibwo bucuruzi bwonyine aho ibitangazwa ibivugwa muri politike ibivugwa muri sosiyali ibivugwa muri ekonomi bigira impakite ku buyobozi abayobora ukuntu babona ubwo buyobozi n'ukuntu babuvaho kubera izo mpamvu rero ibyo ngibyo ari abashaka kuyobora ari abayobora n'iyo ukoze inkuru ntibayishimire ibyo ngibyo ntabwo ari igitangazamakuru ari umunyamakuru ntabwo bamubona neza kubera iyo mpamvu rero abanyamakuru rimwe na rimwe bagenda baseka ibirenge ku nkuru nk'izo ndetse na ba nyiri ibitangaza no kuko baba bashaka kubona bizinesi baba bashaka kubona amafaranga bagenda baseka ibirenge icya kabiri A- ariko profese- profeseri kayumba hari n'abakunze kuvuga ngo ah, nubwo rimwe na rimwe abanyamakuru bagerageza gukora inkuru zisesenguye akenshi usanga ah, aba- abo bakwiye kuba bavugana nabo kugira ngo basesengure cyangwa se ba- bagire ibindi bitekerezo bisa nk'aho bitandukanye n'uko abandi bantu babibona ah, badahari cyangwa se bose usanga bavuga ururimi rumwe
nanjye nicyo mubwira nyine kugira ngo umuntu umunyamakuru a- asesengure inkuru zijyanye na politike cyangwa zijyanye na ekonomi bishoboka kuba ari ubu- ubumenyi ubuhanga we afite ku giti cye nkawe reba ibyo rwema nkuzi kuva kera ukiri muri radiyo rwanda uvuye muri radiyo rwanda ujya muri new times uvuye muri new times ujya muri reuters ubu ngubu uri muri voa ufite experience ushobora kuyikoresha ugasesengura nk'ikintu cya politike cyabaye kubera amateka y'u rwanda ntabwo dufite abantu benshi bamaze igihe imyaka myinshi mu itangazamakuru cyangwa banabyize ku buryo buhambaye bagatinda kuko abenshi bagenda bavamo bajya no mu yindi myuga ariko n'abarimo nabo niyo bakoze izo nkuru bazikora bagenda bikandagira kubera yuko nk'uko nakubwiye umwuga wabo ufite aho uhuriye n'abayobora ukuntu bayobora nu- n'abandi bashaka kuyobora n'abo rero babaza ari abarimu bo muri kaminuza ari abaturage basanzwe ari eh, abaekonomisite ntabwo bapfa kuvuga ku kintu batekereza yuko hagira ingaruka eh, ku kazi kabo cyangwa kuri sosiyete yabo cyangwa kuvuga ku kintu wenda kireba umuyobozi wabo kubera yuko bazi ko gishobora kugira ingaruka kuri bo babikora kandi u- umenye yuko dufite n'ayo mateka aho amateka atwereka yuko itangazamakuru baziga kuba ryaragize eh, eh, eh, Uruhare uruhare muri muri jenoside nk'uko gonza yakubwiye hakaba hacyubakwa politiki ishingiye ku bwumvikane n'itangazamakuru rero riracyagenda ricumbagira mu nkuru nk'izo ngizo Profeseri Kayumba go- eh, eh, uretse gatoya dufate undi mukunzi umwe hanyuma icyo gitekerezo cyawe uraza kongera ukigarukeho Ernest mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ngewe murerewe mu kampala muri uganda ikibazo cyawe
Bo, ngewe ikintu nagarukaho cyane cyane ni- ku banyamakuru bakora ku nkuru za politiki mbona habamo kwitinya cyane sinzi impamvu zitera nimba ari ubumenyi buke baba batinya nimba ari politiki baba batinya sinamenya
Mm, ikindi nagaruka nagaruka ku ku banyamakuru ba- usanga baba bakora ahantu mu mujyi bajye bamanuka no mu byaro begera abaturage bumve- babaha amakuru cyane nabyo byabafasha
urakoze Ntakamaro.
Ernest i Kampala ah, muri Uganda Profeseri Kayumba n- sinzi niba hari icyo uvuga kuri ibi bivuzwe na Ernest hanyuma usoze iki- igitekerezo ah, wari urimo uvuga erinesi ibyo yavuze nibyo bishobora kuba biterwa abanyamakuru bitinya ibitangazamakuru bi- bishaka kugira ngo ubone amafaranga nakubwiraga impamvu ya kabiri itangazamakuru ridasesengura cyane nk'uko bi- bikwiye ibintu bya politike cyangwa ikonomi impamvu ya kabiri ni ukubura abo bita role models abantu wareberaho mu itangazamakuru ukavuga uti ndashaka kuba nka kanaka reba ukuntu abikora nanjye ndashaka kumwigana kubera yuko amaze igihe abikora mbese nanjye nkashaka kuzaba nkawe ntabwo tubafite benshi bo bavuga bati iyo akoze ikiganiro kuri televiziyo nanjye rwose ndashaka gukora nkawe cyangwa iyo iyo yakoze ikiganiro kuri radiyo nanjye nshaka cyangwa kwandika mu nkiko ndashaka kuba nkawe ibyo ngibyo nabyo bigabanya eh, bituma abandi banyamakuru batabona benshi abo bareberaho icyanyuma ni ikintu kijyanye na ibyo nakwita mu cyongereza professional socialization ntabwo nibaza yuko ni ukuvuga i- u- ubu- ubufatanye hagati y'abanyamwuga b'abanyamakuru ku buryo umunyamakuru wakwandika inkuru yenda ya politike cyangwa ekonome hanyuma hakagira umuntu utayi- utayishaka ko tuvuge nkanjye w'umwarimu nsho- nshobora kuba mfite ingufu n- nshatse kugira ngo ngo mu- ngo mubangamire bagashyira hamwe bakamudefanda icyo kintu cya soshora cya solidarite gushyira hamwe kugira ngo ude- mudefande umwuga wanyu n'aba- n'abanyamwuga ndibaza ko kikiri hasi ku buryo akenshi abanyamakuru iyo hari umunyamakuru ugize ikibazo akenshi yirwanaho ntabwo akenshi umwuga ubu ngubu niho bigenda bihinduka ariko ibyo bintu biracyari biracyari inyuma urakoze cyane porofeseri kayumba reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika karikisite wiriwe neza
wiriwe uri hehe
ni kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ni n'interano n'icyo icyo nashaka kuvuga n'icyo bakora kugira ngo itangazamakuru rikora rimugirire umumaro
ndakumva
iyo urebye itangazamakuru ni urubuga sinzi niba nabyita nk'ikigo cyangwa n'urwego ruhuza ubuyobozi n'abaturage biba byagombye kugorana ko abantu batezwa imbere n'umwuga bakora ahubwo leta iba yakagombye gushyiramo amafaranga kuko kugira ngo badahari gahunda za leta kugira ngo zubahirizwe mu bayoborwa byagorana ubwo icyo navugaga cyabafasha ni uko leta yajya iriho rwego iruha amafaranga ikabafasha kuko ibigo byinshi ngira ngo kugira ngo gahunda zabo zikunda akenshi bikorwa n'itangazamakuru
urakoze cyane urakoze kalixite bwana oswald sinzi niba hari icyo wavuga kuri ibi bya kalixite ariko hari n'ibyo porofeseri kayumba yari avuze ko hakenewe kubaho gushyira hamwe no gushyigikirana hagati y'abanyamakuru
icyo ni ikibazo gikomeye hano hano mu rwanda edi rwema abanyamakuru ubona basa n'aho badakorera inyungu za rubanda basa n'aho bafite ababosi bandi bakorera ku buryo n'iyo umunyamakuru umwe agize ikibazo ntawe udacikwa igihe wenda ikosa aba ari we warikoze ugasanga baramukatira urwambehe mu by'ukuri baba bashaka kwigira beza imbere y'abategetsi urugero oswadi yagize atya aracikwa kuri mayikorofone avuga ikidakwiye ubwo abenshi bari bukore ikintu gisa naho ari ibirori byo kwishimira ko oswadi ubu leta iri kumubaza ku byo yakoze nk'aho bafashije leta bayereke ko impanuka nk'izo zibaho mu mwuga babyita risike dimetiye ahubwo ugasanga baboneyeho umwanya wo kwigira beza wo kwitandukanya na oswadi icyo kintu kirahari sinzi niba turi abanyamakuru kuko abanyamakuru ubundi umwuga wabo niwo bagombye gushyira imbere inyungu za rubanda nizo bagombye gushyira imbere yego bakaba bahuza hagati y'abayobozi n'abayoborwa ariko iyo habaye akabazo gato ku munyamakuru abashaka kwigira beza ibyo dukunda kwita gucinya inkoro baba bagize imana ikindi kintu dr christopher kayumba yavuzeho nashakaga kuvuga ni ibijyanye n'uko kwitinya kw'abanyamakuru erega abanyamakuru ntabwo ari inzobere yego hari ababimaramo igihe nk'uko yagutanzeho urugero bakaba baba inzobere mu kintu kiniki bakaba bakwitazwa ngo bagisesengure ariko ubundi mu itangazamakuru riri karasike wa munyamakuru ukora ikiganiro atumira inzobere mu rwanda rero inzobere zitinyuka kuvuga mu itangazamakuru ni nke cyane ni dr christopher kayumba n'undi musaza witwa dr karambizi abandi ni bandi uyoberwa n'aho bavuye batari abasitari batazwi cyane muri za kaminuza aba bantu bo muri za kaminuza twitabaza ngo baze badufashe gusesengura wenda ingengo y'imari badusesengurire se imibare y'izamuka ry'ubukungu nk'ubujo babishyize ahagaragara ko ubukungu bwazamutseho kane ku ijana mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka aho urabahamagara bakakubwira ngo mbabarira bi sinshaka ko hagira umuntu untekerezaho utangira kumenya ko mbaho utangira kunsesengura so in fact ntabwo ikibazo gifitwe n'abanyamakuru gusa kinafitwe n'aba bantu bo muri akademiya baritinya ntabwo they don't enjoy their academic freedom ntabwo babyaza umusaruro kuba kuba ari abarimu ba kaminuza byatuma bisanzura iyi mpamvu ibitera akaba ari amateka iya kabiri akaba kuba u rwanda ari igihugu gitoya gisa nk'aho ari umuntu umwe ni ukuvuga ngo nshobora gusesengura ku bintu binini bikagaragaza ko kanaka yakoze nabi cyangwa yibeshye akanyanga cyangwa bene wabo bakanyanga so kuba uru rwanda rero ari rumwe gusa ntabwo turi amoko menshi ntabwo tuvuga indimi nyinshi dusa yewe dusa nkaho turi umuntu umwe kabisa ukoze kuri edi rwema abakoze kuri oswald abakoze kuri gonza abakoze kuri dr kayumba icyo ni ikibazo gikomeye cyane rero hanyuma ibyo umuvandimwe amaze kuvuga by'uko leta yashyiramo kuko tuyigirira akamaro na dr christophe kayumba yabivuzeho buriya arabiye kubera ikoresha imisoro y'abaturage yagombye kuva guhangana natwe twebwe twigenga kuri iri soko ikariduharira kandi mbona iriduhariye twagira ikintu tuvanamo kuko ntabwo tugira abanyamakuru benshi duhemba ntabwo tugira abakozi benshi duhemba nka arabiye buriya na royo efemu ntabwo iba yarafunze yari ifite abakozi yego beza bakeya ihemba neza ariko iyo aba yaragendaga yaragiraga abamamaza iba yarakomeje gukora na kfm iba yarakomeje gukora leta rero nigerageze nihigame ikore ibe paburike burodikasita ikoreshe koko imisoro y'abaturage ireke kuza guhangana n'izi radiyo n'aya mateleviziyo n'ibinyamakuru kuri aka gasoko gatoya ikaduharire twebwe turi purayiveti deni iyo ikoresha imisoro tuzajya dusora n'abandi bantu basanzwe n'ubundi basora nuko nabivuga kuko tuyifitiye akamaro ntabwo abaturage ariyo bumva yonyine turigisha turahugura dufasha abaturage kwisanzura no kwidagadura dufasha abaturage kumenya ibyabaye nta mu by'ukuri leta yagombye kudushyigikira gonza mwebwe mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru ibyo ari byo byose ni mwebwe mukwiye kuba abavugizi cyangwa se muharanira ibyiza by'abanyamakuru ibibazo cyangwa se izi mpungenge za oswaridi namwe niko muzibona ese ni impungenge zisangiwe n'abanyamakuru bose
inyinshi turazisangira ariko ndashaka kubanza kuvuga kuri solidarite gushyiramo kw'abanyamakuru kubera ko biri mu nshingano zacu n'ishyirahamwe ni uko hari intambwe igenda itera igaragara kubera ko ubu ngubu igihe ibinyamakuru yagize ikibazo abamwamagana abaturutse mu itangazamakuru bagiye bagabanuka turabumvisha kandi ikindi ni uko hari na politiki y'uko ibibazo byose biri mu itangazamakuru byabanza bikigwaho mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ni kuvuga abanyamakuru bagenzi babo baganira bagahukira undi munyamakuru hashingiye ku mahame agenga umugabo w'itangazamakuru hari inama nubwo kenshi bijyanye na na politiki cyangwa imikorere y'abantu bose kumva bavuga hano ubwo ngo bateye mirongo icyenda n'icyenda ku ijana wumva hari icyo biba bivuze rero impungenge dufite ahubwo impungenge zamukoze ibibazo byose bivugwa n'ibisubizo hari dr kayumageze kuvuga ibyo yumva byakorwa ibyinshi no mu byo byegeranyo urebye no muri media barometa ya rgb ibyo byifuzo birimo ariko se ubushake bwo kubishyira mu bikorwa burahari hari byinshi cyane tumaze igihe kirekire tuvuga usanga arimo aravuga ku bijyanye n'itangazamakuru rya leta kuba ryahabwa amafaranga ya leta gusa rikava mu bucuruzi
bikaba mu bucuruzi aho ugasanga politiki ya leta iriho ni uko banahaye arabiye imirongo bagabura ngo mu gihe runaka mugomba kuba mwibeshejeho mushobora gukora iki mushobora kuba mubona amafaranga muyakuye ku isoko mucuruza ibyo muri mari ya leta ikava so ugasanga ibyo abanyamakuru bifuza n'ibyo politiki ya leta iganisha hari aho usanga
bisobanye kuzahuza aho bisobanye ugasanga hari hazakenewe gukomeza gukora ubuvugizi kuganira ikindi ni uko nubwo hari ibyagiye bihinduka mu mategeko hari ukwinjizwa kw'abanyamakuru ariko hari ibisobanura amategeko bikibangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru cyane cyane hahandi hari ibijyanye n'amategeko ahana harimo gusebanya kuba umunyamakuru bakora bitinya bavuga ko bashobora gufungwa nubwo hari ubushake bwa guverinoma y'uko utafunga umunyamakuru ariko bikiri mu mategeko hari ahandi usanga hari gusebya umukuru w'igihugu kwangisha abaturage gahunda za guverinoma kubera ko urubyiruko rugeze kuba urubanza usanga umunyamakuru barakorega kubera ko yanditse ko politiki z'ubuhinzi zitameze neza hari ibintu bimwe na bimwe bikiri mu mategeko dukorera ubuvugizi twamaze no gukora petishoni mu nzego za guverinoma zishinzwe amategeko dusaba yuko hagenda haba izo mpinduka zasigaye ibibazo byasigara bigasigara bifiteho mu rwego rw'umwuga ariko mu mategeko ikibazo cyose kirimo cyakemuka turumva ari indi ntambwe ikenewe guterwa mu gihe kitari cya kure urakoze cyane gonza reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika patrick wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ubu ngubu ndi mu karere ka kamonyi yego
icyo nashaka kuvuga wenda bagenzi banjye bagiye babikomozaho kenshi ariko nanjye nashaka kugaruka ku kintu kigendanye na kuriya leta urabona rba rba radiyo nkuru y'igihugu tubona hari ukuntu amasoko usanga wenda rimwe na rimwe asa nk'ayihariwe na iki n'itangazamakuru ry'igihugu ugasanga ziriya radiyo ziri kwize ntabwo zibona neza isoko uko byagakwiye cyangwa ugasanga imigabane myinshi amasoko menshi ariharirwa na rba icyo rero nashakaga kuvugaho nagira ngo kuko murabona u rwanda nk'igihugu kirimo kwiyubaka kirimo gitera imbere mu mu nkingi zose mu nzego zose icyo ushaka kuvugaho nagira ngo rwose bagerageze barebe ukuntu basaranganya isoko mu rwego rwo kuzamura itangazamakuru muri rusange kuko n'ubuvuga ngo nimba bagiye amasoko yiharirwa mbona byafekita cyane itangazamakuru muri rusange
urakoze patrick porofeseri kayumba iki kibazo abantu bakomeje kugarukaho cy'uko rba ikwiye kuva mu bucuruzi igatungwa n'ingengo y'imari ya leta ubona hari ikintu ari ikintu gishoboka
njye numva ari ikintu cyashoboka ariko kandi kambanze mvuge yuko ubu ngubu uko bimeze politike ni uko ahubwo leta isaba rba kugira ngo rba ishaka ukuntu yakwibeshaho ni ukuvuga ikora ubucuruzi ingengo ya ingengo y'imari ya leta igenda iyiha igenda igabanuka ngewe ariko ntekereza yuko byashoboka kandi nta n'ubwo mbibonera ku buryo bw'uko rba kugira ngo bayikure mu bucuruzi ari ugutuma isoko barirekera rigenda gusa ahubwo nibaza yuko n'ubwo tekinoloji imbuga nkoranyambaga zigenda zituma abantu benshi bashobora kwivugira leta y'u rwanda ni imwe muri leta muri afurika zihamagarira abanyafurika zihamagarira abanyarwanda kuvuga inkuru yabo nta kuntu leta y'u rwanda kandi uzi yuko ifite abayirwanya benshi uzi yuko ifite n'ibintu byinshi by'umwihariko bitari ahandi hari no gusaranganya ubutegetsi ukuntu hano biteye ntabwo ariko muri kenya biteye ntabwo ariko uganda bimeze ntabwo ariko tanzania bimeze niba leta y'u rwanda koko ishaka kugira ngo inkuru yayo sitore yayo amateka yayo avugwe igomba gushyiramo amafaranga igomba gushoramo amafaranga nk'uko yayashoye mu bubanyi n'amahanga nk'uko yayashoye muri tuwarizimu nk'uko yayashoye mu bumwe n'ubwiyunge niba ikagira radiyo ikomeye ikagira televiziyo ikomeye ikagira ibinyamakuru bikomeye ku buryo muri east africa nibura muri east africa iyo ishatse kuvuga ikintu ikivuga kikumvikana ubu ngubu ntabwo ifite igitangazamakuru na kimwe mu buryo bwa east africa cyangwa afurika cyayivugira ntabwo ibyo yabigeraho idashyizeho amafaranga kanongeraho n'ibindi bintu bibiri so igihe rero kuri rba ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ivemo kugira ngo isoko irekere abikorera ahubwo ni ukugira ngo leta ishyiremo ingufu igire ibitangazamakuru bikomeye n'ubu ngubu urabona na bbc bbc ubu ngubu iriho irashyira ingufu mu gukomeza imirongo yayo yatangiye indi mirongo ivugira north korea yongeye amafaranga mu ijwi ryayo hano muri afurika ni ikintu kigaragaza yuko ubwongereza bushaka gushyira ingufu mu byo bita soft power soft power gukoresha ingufu z'ubwenge n'ibyo wagezeho kugira ngo wifluwanse isi ndashaka kongeraho ibintu bibiri bifite icyo aho bihuriye n'ibyo oswadi igeze kuvuga yuko ibitangazamakuru bikoze specialization bikoze inkuru zihariye zicukumbuye zisesenguye nziza ngo abantu batabyishyura ngo umwe ashobora kuyigura akayisangira n'abandi ibyo ngibyo ntabwo ari byo ibyo ni byo ureba isoko ry'u rwanda gusa ubu ngubu aho ikigeze mba ndi hano ubu ngubu ndi musanze hano musanze ariko nishyura inkuru bandikira mu bwongereza fayinansho tayimuzi kandi nishyura ndi hano so ibitangazamakuru bireke kureba isoko nk'aho ari isoko ry'abantu miliyoni cumi n'ebyiri z'abanyarwanda gusa bareba isoko rya east africa miliyoni ijana na mirongo itandatu n'ebyiri barebe isoko rya afurika barebe isoko ry'isi kuko ubu ngubu umuntu winjira ikinyamakuru ntabwo akigura ku muhanda agura ku mbuga nkoranyambuga online ariko bwana porofeseri kayumba ibyo oswaridi yari yavuze yanongeyeho yuko kugera kuri izo nkuru zicukumbuye bisaba abasesenguzi abasesenguzi nabo muri iyi minsi nabo si kenshi baba bashaka kuvuga cyangwa se kuganira n'abanyamakuru kubera impamvu zabo bwite cyangwa se hari igihe badashaka gusobanya na gahunda za leta icyo gihe se izo nkuru zicukumbuye umunyamakuru azazigeraho gute mu gihe nta muntu umutungira agatoki ngo genda hariya niho ushobora gukura inkuru nawe ubwawe wigeze kwandika ejo bundi uvuga ko abayobozi mu nzego nkuru za leta amakuru yabo basigaye bahitamo kuyakoresha kuri za twita n'ahandi aho kugira ngo bicarane baganire n'abanyamakuru basubize na bimwe mu bibazo abanyamakuru baba bafite
dutandukanye inkuru zishingiye kwicukumbura ariyo investigative journalism ni inkuru zishingiye ku isesengura inkuru zishingiye ku isesengura ni ibintu ni ikintu nk'ibyo nawe edwin wema umaze igihe mu itangazamakuru wasesengure katuvuge ku mibanire y'amerika na korea y'amajyaruguru ukavuga uko bimaze n'igihe ukabisesengura bati yewe nkange girema ndabibona gutya ukoreshejwe iyi egisperiyanse yawe n'ubuhanga bwawe izo ni inkuru zishingiye ku busesenguzi inkuru zishingiye ku bucukumbuzi ni nk'inkuru ucukumbura uganisha kureba niba katuvuge niba habaye ruswa ahantu ushaka amakuru kugira ngo ubone ibimenyetso biherekeza inkuru ufite yenda aho ngaho niho tugifite ibibazo mu nkuru zishingiye ku gucukumbura ariko nabwo nanone ntabwo ari mu rwanda gusa kuko ubundi abanyamakuru b'umwuga ubaye ubahaye ubushobozi nta kuntu batagera kuri izo nkuru ahanini babangamirwa babangamirwa n'ubushobozi bukeya na egisperiyensi nkeya no kutayoborwa icyo nanditse igihe icyo nanditse ni uko leta igomba kwivugira ntabwo navugaga bo guha abanyamakuru amakuru bo nabo bakivugira bakandika mu bitangazamakuru bakavugisha nkawe kuri viyoye wowe kuri radiyo yanyu bakaguhamagara hagize icyabaye bakaguha amakuru bivugira nashakaga no kuvuga icya nyuma ebyiri nashaka kuvuga icya nyuma kugira ngo kandi ntabwo nzaga ari byiza ko hari ndibaza yuko ari byiza nabo bagize solidarite bagashyira hamwe bakagira sitarategi ndabizi yuko abantu iyo batangiye ibitangazamakuru byabo ku giti cyabo kubumvisha ngo abafite ibitekerezo bijya gusa abafite ibitekerezo byo gukora amafaranga bishyire hamwe bitoroshye ndabizi ko bitoroshye ko nanjye nakoze mu itangazamakuru ndabizi ariko niba bashaka kugira ngo ibitangazamakuru byabo bikomere abantu nka ba gonzaga muganwa abantu nk'abo muri rwanda media commission abantu nko muri rgb nibaza yuko bashyiramo ingufu bakabaha agahimbazamusyi bakabaha izo bita insentivu ibintu bituma ibitangazamakuru bitandukanye bishyira hamwe bigakomera nibwo bazakora amafaranga nibikomeza ari byinshi ntabwo ntabwo bazunguka barwanira ubusa porofeseri kayumba reka dufate umukunzi wa radiyo ijwi rya amerika wa nyuma ino saa mwiriwe neza mwiriwe ino saa
mwiriwe uri hehe
ndi mu rwanda i kigali ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndakibaza batumirwa na oswaridi ariko ni ikibazo ariko wenda gikuye hamwe ngewe icyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga kuri iriya nkuru icukumbuye ntabwo nemeranya n'abavuga yuko impamvu mu rwanda abanyamakuru badakora inkuru zicukumbuye ntabwo nemeranywa nabo yuko impamvu ari ubushobozi bukeya nibura iyo haba ari ubushobozi bukeya nibura n'abapfa kugerageza babufite cyangwa muri ubwo bukeya hakaba hari ibimenyetso niba bigaragara ko hari inkuru zicukumbuye nibura zibe nkeya ariko nibura nazo zizaboneka ariko nk'ubu ngubu ntazihari usanga abanyamakuru bo mu rwanda batinya niba ariya mateka ntabwo mbizi batinya gusesengura ibintu bya politike ahubwo n'abagerageje usanga ahubwo basesengura amakuru yo hanze urumva ni ukuvuga ngo umuntu ukurikirana radiyo cyane sibyo n'ibinyamakuru n'ayo maradiyo asesengura usanga akenshi bibanda nk'ubu nk'urugero wenda ushobora kuguha nkurikije mwebwe ijwi rya amerika inkuru mucishaho zicukumbuye mubarusha ubushobozi mubona mufite ubushobozi buke kuruta abari mu rwanda n'abashinzwe ibinyamakuru kandi mbona mubarusha gukora inkuru zicukumbuye kuruta ibinyamakuru mbona biri mu rwanda bisa naho bikomeye kandi bishobora bifite ubushobozi bwo gusa naho bubarusha bafite n'abanyamakuru benshi rero ntabwo numvikana n'abavuga yuko gukora inkuru icukumbuye ari ubushobozi bukeya niba rero ubushobozi bukeya nubwo bushobozi buke twakuba tubona n'inkuru nkeya ariko mu rwanda habamo ikintu cyo gutinya gusesengura ibintu bya nyirapolitike rwose icyo naho ubundi usanga nanone hari kare n'ikindi nshobora kuvugaho nanone nanone kigaterwa reka nihutije kigaterwa nanone karame
soza soza mu masegonda make cyane noneho kigaterwa n'abayobozi b'ibinyamakuru byo mu rwanda umunyamakuru ushaka gukora inkuru icukumbuye ashobora ku kigo runaka cyangwa ku muyobozi runaka umuyobozi w'icyo kinyamakuru akora ashobora kuvuga ngo nakora inkuru icukumbuye kuri uyu muyobozi cyangwa iki ndabura isoko cyangwa mbone bitagenda neza urumva naho rwose mbona hakaba yo kuvugurura ntibatinye leta n'ubuyobozi bw'igihugu bagakora inkuru icukumbuye itangazamakuru ikagenda neza tuba murakoze cyane urakoze cyane inosa ni nawe wa nyuma dufashe mu gihe turimo kugana ku musozo oswaride tunasoza subiza mu magambo make cyane wihutisha urakoze cyane icyo uwo muvandimwe amaze kuvuga ndakemera ikibazo cyo kuba nta nkuru zicukumbuye ziri mu rwanda si ubushobozi buke cyane cyane yego nabwo burahari kuko abanyamakuru b'abahanga benshi bagera muri mwuga babona nta mafaranga arimo bakajya mu bindi bifite amafaranga kuko umuhanga burya abahenze then ubwo bwoba bwo burahari na ntiteranya ibyo byose ibyo avuze n'ibyo dukunda gusesengura uganda cyane dusesengura trump na na na perezida wa korea ya ruguru kurusha kuko twasesengura ibiri imbere hano ikindi koko tubarusha ubushobozi turi hano imbere dufite abanyamakuru baruta abo mufite hano mu gihugu ariko usanga inkuru zicukumbuye ari mwebwe tuzumvana kubera ko mwebwe muri kure hari igihugu gikomeye muri isanzura kuturusha n'ibi hanyuma ku byo dr christopher yavugaga kuri arabiye arabiye abanyarwanda nibashaka batungira agatoki leta bayibuze kuba igitangazamakuru gicuruza kuko nibacuruza ninde uzavuganira abaturage igihe emutiyeni yabambuye ninde uzavuganira abaturage igihe tigo eyateri burarirwa iki byose bakoze ibihohotera abaturage iki gitangazamakuru cyitwa arabiye cyagombye kuba paburike kigakoresha bajeti ntikigira aho kibogamira na hamwe kuko abanyarwanda dufite ikibazo cyo kuba ibigo bicuruza bihohotera abaturage hakabura ubavugira kubera ko biba bikorana natwe oswaride mutuye yezu urakoze cyane gonzaga mu masegonda mirongo itatu hari icyo uvuga kuri ibi bya inosi
ibya inosi ibyo avuga byo ni byo ni byo nyine ariko ni ukumenya yuko n'ubundi abanyamakuru turi abanyarwanda turi mu rwanda itangazamakuru dufite rimeze nk'igihugu uko giteye ntabwo tuba itangazamakuru itandukanye n'igihugu uko giteye ni ukuvuga ko yesi ikibazo cy'ubushobozi kirahari ariko n'ubwoba n'imirongo ariko cyane cyane imirongo ngiye rwose cyangwa n'imitorere y'itangazamakuru nayo igiramo uruhare hari ibinyamakuru bifite ubushobozi bifite amafaranga ariko umurongo wabo utareba gucukumbura ibitagenda neza hari icyo dr kagame yavuze kijyanye no kwishyira hamwe uruhare twabigiramo igihe kirekire inzego zibigira inama
gonzaga turamubuze kuri telefoni dr kayumba mu masegonda make cyane mirongo itatu
nibaza yuko ari byaba ari byiza cyane ba nyiri ibitangazamakuru bishyize hamwe bagakora ibitangazamakuru bikomeye bakareba isoko rya east africa apana iry'u rwanda gusa hanyuma na rba leta ikayaha amafaranga afatika igashobora kuvugira u rwanda ndetse na kiriya cya new times nacyo bakagira amafaranga ku buryo leta yajya igikoresha buri gihe ishatse kuvuga inkuru ziteza imbere new times ariko izakubwira ko atari igitangazamakuru cya leta
niko ashobora new times ntabwo nibaza ari uko yarimbwira gutyo ko nk'uko ubizi nawe warahakoze nanjye narahakoze nibaza yuko hari igitangazamakuru ahanini kivugira neza leta
Profeseri christopher kayumba umwarimu muri kaminuza y'u rwanda wigisha itangazamakuru ukaba n'umusesenguzi ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
mwakoze kudutumira edi oswald mutuye yezu nawe uri umuyobozi w'ishami ry'amakuru kuri city radio nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye dusanzwe tunakorana nta kibazo mwakoze urakoze cyane nshimire na gonzaga muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye dirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika